manda yakumviriza ijwi rya amerika risamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda amahoro nshuti bakunzi n'ikaze makuru yo muri kano gatondo ahagarikiwe na joe diane ninahazwe imbere yo kuja mu karere k'ibiyaga bigari mugenzanja louise bigira imana arabanza tugezeho ayagezwe hirya nino ku isi aloise waramutse gute
inaramutse diane inyuma y'indwi zitandatu habaye amatora y'umukuru w'igihugu muri leta zunze ubumwe za amerika umurepublikani arongoye sena mcconnell yaremeye ejo ku munsi wa kabiri k'umudemokrate joe biden ariwe perezida yatowe mcconnell yarakeje biden mu gihe perezida donald trump akibandanya gushikiriza ko amatora yabaye nk'ubusuma kugira ashigwe ku ruhande ntiyongere gutorwa uwo mutegetsi wa sena yashikirije ijambo muri sena ya amerika ko kubona biden yaratahukanye amajwi amajana atatu n'atandatu ku majana abiri na mirongo itatu n'abiri ya perezida trump igihe intumwa ziserukira abatoye zabyemeza ku munsi wa mbere bigaragaye ko atsindiye manda y'imyaka ine muri white house trump ntiyashotse agira icyo avuze ku byavuzwe na makara ariko yavuze akoresheje urubuga rwiwe rwa twitter ko hari ibyemeza byinshi byerekanye ko habaye ubusuma mu gutora ishyirahamwe mpuzamakungoni ryavuze ejo ku munsi wa kabiri ko abana barenga miliyoni zibiri bo mu ntara ya tigre muri etiyopiya bamaze ukwezi kurenga bataronswa ibifungurwa umuyobozi nshingwabikorwa w'ikigega cya oni cita ku bana unicef henrietta fore yavuze ejo ku munsi wa kabiri ko batewe umutima uhagaze nuko abana bateba kuronswa ibifungurwa imiti n'amazi hamwe n'ibindi bya nkenerwa fore yavuze ko oni yiteguye kugeza ku bana ibyo bakeneye ariko ko bakeneye inzira yo gushikayo ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu oms rishikiriza ko ryananiwe kuronka amafaranga akenewe kugira ibihugu bikenye bironswe incanco ibipimo hamwe n'imiti yo kurwanya covid cumi n'icyenda oms ishikiriza ko abantu barenga imiliyoni mirongo irindwi n'imwe ku isi banduye covid cumi n'icyenda harimwo abarenga umuriyoni umwe n'ibihumbi amajana atandatu uwo mugera umaze guhitana umuhanuzi mukuru w'umuyobozi wa oms brice arwed avuga ko oms gifise igihengeri c'imiliyaridi mirongo ibiri n'umunani z'amadolari mu mafaranga akenewe mu gufasha gukwirakwiza incanco za covid cumi n'icyenda mu bihugu bikenye mu mwaka uza alward avuga ko ibi bihugu bikiri inyuma mu majambere byasizwe inyuma n'ibihugu bitunze mu guhiganirwa kugura incanco za covid cumi n'icyenda asaba ibihugu bitunze guterera amafaranga mu mugambi wiswe covax washyizweho na oms kugira ibyo bihugu bironke urucanco ku giciro gito akanama ka oni kajejwe amahoro n'umutekano ku isi ejo ku munsi wa kabiri karasabye abacangero bose hamwe n'abarwanyi b'abanyamahanga kuva muri libiya byemejwe n'ibihugu byose bigize ako kanama harimwo n'uburusiya bwagirizwa guha uburenganzira ikompanyi yitwa wagner kurungikayo abacangero libiya yinjiye mu ntambara kuvaho muammar kadafi yiciwe mu bihumbi bibiri na cumi na rimwe uburusiya bwamye bwagirizwa gufata mu mugongo abacangero barwanya leta ya libiya yemewe na oni ibihugu cumi na bitanu bigize akanama ka oni kajejwe amahoro n'umutekano byasabye ikurwa ry'abagwanyi b'abanyamahanga hamwe n'abacangero muri libiya nk'uko biri mu masezerano yo guhagarika intambara yemejwe n'impande zirwana mu nama yabereye mu budagi ku itariki mirongo ibiri na zitatu z'ukwezi kw'icumi ukwigenga k'umwuga wo kumenyesha amakuru kurabangamiwe ku isi nzima mu gihe abategetsi bafashe ingendo yo kunumya abamenyeshamakuru bashikiriza ibyo badashaka mu kubafunga nk'uko ishyirahamwe ryishinze gukingira abamenyeshamakuru cpg ribivuga ishyirahamwe cpg rivuga ko abamenyeshamakuru amajana abiri na mirongo irindwi na bane bari mu busho butandukanye ku isi aho ibihugu by'ubushinwa turukiya misiri na arabiya sawudite biza ku isonga mu bihugu bitorohereza abamenyeshamakuru
aroyize bigira imana urakoze kuri ayo makuru yose waduteguriye ukaba uhejeje kudushikiriza yose nibutse abakunzi b'ijwi rya amerika ko ashobora guhongera kuyumva kuri we zitatu akaburungu radiyo yacu vowa akaburungu komu inshuti bakunzi bacu nongere ndabashimire ko mubandanya kumviriza ijwi rya amerika mu kirundi no mu kinyarwanda ingingo nkuru nkuru z'amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari tubafitiye muri kano gatondo ubu naho mu gihugu cy'u rwanda abanyagihugu bamwe bamwe bo mu burengero bw'igihugu ntibishimiye ukuntu igikorwa cyo kubasha mu mirwi mishasha ifatiye ku mikoro yabo kiriko kiragenda abaturage bajya kuvuga abayobozi bakavuga ngo reka reka ngo ibyiciro mukwiye ni ibi n'ibi ugasanga abaturage nta burenganzira bafite byo ku byiciro uburyo bwakozemo ntabwo byanyuze kuko bavugaga ngo umuntu ugomba kujya muri oca ni umuntu ubitse ibihumbi mirongo ine na bitanu ku kwezi ariko ngewe pe usibye nawe hantu mpinga nta bihumbi mirongo ine na bitanu njya nkuramo mbitse abo ni bamwe muri abo banyagihugu batishimiye ingene igikorwa cyo kubashyira mu mirwi bita ubudehe kiriko kiragenda mu gihugu cy'u Burundi naho amashirahamwe agwanya urudandazwa rw'abantu asaba leta gushyiraho itegeko rigenga uguhanahana abakozi n'ibihugu by'abarabu igituma muracumva handi hato muri hagufi y'amaradiyo yanyu amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari turahera kuyavugwa mu rwanda mu by'ubutungane aho umuryango wa paul rusesabagina waraye witwariye sosiyete yitwa genjet aviation ikotesha indege hakaba ari nayo yatanze iyatwaye rusesabagina imbere y'uko yisanga mu rwanda atazi ingene yahashitse umuryango wa rusesabagina witwariye kandi witwa constantin y'umwungere izo mpande zibiri zikaba zagirizwa ibyaha umunani byatanzwe muri leta zunze ubumwe za amerika inkuru irambuye na venuste nshimiyimana ikirego cyatanzwe mu rukiko rwa disitirigiti ya texas y'uburengerazuba mu rugereko rwa san antonio cyatanzwe na paul rusesabagina n'abagize umuryango we bose umugore we n'abana be bararega ikigo genjet aviation ikigo gikodesha indege gifite icyicaro mu bugereki icyo kigo ni nacyo cyatanze indege ivugwa ko yakoreshejwe mu gushimuta paul rusesabagina undi ugaragara mu kirego cyatanzwe kuri uyu wa mbere n'uwitwa constantine yo mu ngere ari genjet aviation ari na constantine yo mu ngere bararegwa ibyaha umunani icya mbere constantine yo mu ngere araregwa kwica itegeko rirengera abashyirwa ku ngoyi aho baba bari ari hose ikaba ari nayo mpamvu ashobora gukurikiranwa mu nkiko zo muri amerika kubera uruhare abamurega bavuga ko yagize mu kubeshya rusesabagina ko yatumijwe mu nama mu burundi n'abakuru b'amadini agakoresha indege ya genjet aviation kugira ngo amugeze mu rwanda ikirego cya kabiri niyo mungere aregwa ni ugushimuta no kujyana bunyago igikorwa gihanirwa mu nkiko za leta zunze ubumwe za amerika nk'uko biteganywa n'amategeko mpuzamahanga n'amasezerano amasezerano amerika yashyizeho umukono icya gatatu araregwa gushyira ku ngoyi n'ibindi bikorwa bigamije gutesha agaciro paul rusesabagina icya kane ni ubufatanyacyaha n'ikigo genjet aviation cyatanze indege yatwaye rusesabagina n'abandi bakozi ba leta y'u rwanda bavugwa mu kirego uko bakoze umurimo wo guhoza ku ijisho rusesabagina bakitwaza niyo mwungere kugira ngo bamugereho bamwizeza kumutumira mu nama abatanze ikirego bita inama za nyirarureshwa icyaha cya gatanu kiregwa sosiyete genjet aviation na constantine yo mu ngere ni uburiganya kuba baramushutse babigambiriye bakamugusha mu mutego babizi neza kandi akawugwamo icyaha cya gatandatu nacyo kirareba ikigo genjet aviation na constantine yo mu ngere bararegwa kuba barafunze rusesabagina mu buryo butemewe kandi bagahuza igikorwa na leta y'u rwanda kugira ngo afatirwe i dubayi ajyanwe mu rwanda atari ku bushake bwe icyaha cya karindwi nacyo kibareba bombi n'icy'ibikorwa bakoze n'amagambo yavuzwe n'abandi bafatanije byari bigamije gutesha icyubahiro rusesabagina kumwogeraho uburimiro ku buryo byamugizeho ingaruka mbi bikamuhahamura bikamutera kwiheba no guhangayika icyaha cya munani ni nacyo cya nyuma ni ukwica amategeko mpuzamahanga mpuzamahanga icyaha cyarezwe sosiyete genjet aviation na constantin niyumwungere gushimuta gutwara bunyago gushyira ku ngoyi kandi ababarega bakavuga ko bafatanije na leta y'u rwanda yashyize umukono ku masezerano mpuzamahanga yubahiriza uburenganzira bwa kiremwamuntu ikirego cyatanzwe n'abunganira paul rusesabagina mu mategeko batandatu bari muri amerika umwunganira mu birigi metre vincent lurquin yavuze nawe ko agiye gutanga ikirego nacyo kirebana no kuba rusesabagina yarafashwe mu buryo butemewe n'amategeko yavuze kandi ko hazaregwa ba nyiri indege yamutwaye ikigo genjet aviation n'ababigizemo uruhare kandi bamwe yongeyeho ko bashobora kuba bafite ubwenegihugu bw'ububirigi metre lurquin ntiyavuze izina ry'uwo mubirigi wabigizemo uruhare ariko yavuze ko azi aho aherereye kandi yizera ko azaboneka venuste nshimiyimana ijwi ry'amerika londres mu rwanda aho ibikorwa byo gushyira abanyagihugu mu mirwi mishasha y'ubudehe bibandanya bamwe mu banyagihugu bo mu burengerazuba bw'u rwanda bagendewe n'ijwi ry'amerika bagirije abayobozi b'inzego zo hasi kubashyira mu mirwi bishakiye batashingiye ku makuru y'ubushobozi bafise yatanzwe na bagenzi babo umunyamakuru wacu temistokle mutijima adushikane mu karere ka rusizi yagendeye
ni ahateraniye abaturage bo muri umwe mu midugudu ibarizwa mu mujyi wa kamembe ho mu karere ka rusizi mu burengerazuba bw'u rwanda umuyobozi w'akagari arahamagara izina ry'umuturage undi nawe agatambuka akajya imbere ya bagenzi be hanyuma abo nabo bakavuga icyiciro cy'ubudehe akwiriye gushyirwamo bashingiye ku mibereho ye basanzwe bazi aba baremeza ko icyo gikorwa kirimo kugenda neza ndetse ko ari bo ubwabo barimo kucyikorera ku rundi ruhande ariko hari bagenzi babo bo mu mirenge ya bugarama na gikunda mvura babwijwe rya amerika ko batemeranya n'uburyo ishyirwa mu byiciro ririmo gukorwa aho batuye ntabwo tubyishimiye mu byiciro badusizemo twe ntabwo bidukwiye none ni bande baki bashyizemo ku bundi abaturage aribo baterana bagashyirana mu byiciro abaturage bajya kuvuga abayobozi bakavuga ngo reka reka ngo ibyiciro mukwiye ni ibi n'ibi ugasanga abaturage nta burenganzira bafite byo ku byiciro ngewe ntabwo nari kujya kurwana n'ubuyobozi kubera iyo cana naravuze aho munshira ndahakira gutyo ubwo niko mwabibonye uburyo bwakozemo ntabwo byanyuze kuko kuko bavugaga ngo umuntu ugomba kujya muri oca ni umuntu ubitse ibihumbi mirongo ine na bitanu ku kwezi ariko ngewe pe usibye nawe hantu mpinga nta bihumbi mirongo ine na bitanu njya nkuramo mbitse ikibazo nk'iki cy'abayobozi bo mu nzego z'ibanze batungwa agatoki ku kuba barimo guhindura ibyakozwe n'abaturage mu gushyirana mu byiciro by'ubudehe kandi kiragaragara no mu karere ka nyamasheke naho ho mu burengerazuba bw'u rwanda twatanze amakuru twicaye mu isibo nk'abaturage duture tuziranywe mu isibo tumaze kubikora gitifu araza nti ibyo mwakoze ntabwo ari byo ubwo twakwashyize muri tubona kimukwiye akamushyira muri ca uwo muri ca akamukuramo akamushyira muri ba ngende kwibaza niba bafata umucuruzi n'umuturage usanzwe w'umukene bakabashyira mu cyiciro kimwe ese ibyo bintu birahuye aba baturage bakagaragaza ko batumva impamvu bashyirwa mu byiciro bimwe n'abo badahuje amikoro nkange ubu ngubu tuvuge ahantu ntuye baba turaturanye ni ikibanza gusa mfite umuryango w'abantu batandatu ntangira mituweli nciri ishuri ndi n'ikimuga mfite tije mu kaguru ariko kugeza n'ubu ngo ndi muri cya cyiciro cy'abakire hari umuntu bashyira mu cyiciro cya ca nanjye nkakijyamo wabona imibereho afite wabona n'iyo mfite ukabona ntabwo bihuye tukajya mu cyiciro kimwe aho niho twagiriye imbogamizi pe ibintu biruku mu gihe ubwo yatangizaga iki gikorwa minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu yari yasabye ko ishyirwa mu byiciro ry'abaturage rikorwa mu mucyo kandi bo ubwabo akaba aribo babigiramo uruhare bikorewe aho batuye minisitiri shyaka anastase uyobora iyo minisiteri yabigarutseho muri aya magambo ikijyanye no gukorera mu mucyo tuzagishyiramo imbaraga cyane kandi abanyarwanda n'ubundi ubwangamugayo ni barabikunda nubwo hari nta muryango uko babivuga mu kinyarwanda ariko ubwangamugayo mu kinyarwanda ni ubupfura tuzi ko bihari turasaba rwose ubwangamugayo bwaba ari ubw'ubuyobozi bwaba ari n'ubw'abaturage ariko ikindi turizeza abayobozi b'inzego z'ibanze ko uzaba usanya nabyo tuzajyana mu mitsi kuko amakuru abeshye ayobya igenamigambi ry'igihugu ubwo mbese mu by'ukuri uba wadutokoje watokoje gahunda zacu watokoje iterambere ryacu ubwo rero ibyo ntabwo twabijyamo turifuza ko ibintu bizakorwa mu buryo bwo kandi tuzafata umwanya ntabwo tuzabigira huti huti ibyiciro bishya by'ubudehe abaturage barimo gushyirwamo hirya no hino mu gihugu ni bitanu bifite amazina y'inyuguti kuva kuri a kugera kuri e ibyiciro bibiri bya mbere ni ukuvuga a na b ubutegetsi busobanura ko ari iby'abishoboye ndetse bashobora no kunganira leta mu kuzamura imibereho ya bagenzi babo ni mu gihe bibiri bikurikiyeho ni ukuvuga ca na da ari iby'abakeneye kunganirwa kugira ngo bashobore kuzamuka mu iterambere naho icyiciro gifatwa nk'icya nyuma cya e kikaba icy'abageze mu zabukuru n'abandi bafite ubumuga bukomeye batagishoboye gukora ku buryo bakeneye kwitabwaho by'umwihariko bijyanye n'uburyo ibyiciro by'ubudehe byakomeje gushingirwaho mu gutanga ubufasha yabo buturuka muri leta cyangwa se mu bandi baterankunga hari abakigaragaza impungenge ko ibintu byakongera gukorwa uko nyamara ubutegetsi bwo bukabamara impungenge buvuga ko icyo cyavanweho ubu ikigamijwe ari ukubyifashisha mu igenamigambi ry'igihugu temistokere mutijima ijwi ry'amerika mu burengerazuba bw'u rwanda
bakunzi ba radiyo ijwi rya amerika mutuye mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira radiyo kominoteri de la voix de mikeno ibunagana ku murongo wa fm mirongo cyenda n'icyenda n'ibice birindwi radiyo ngoma ya mani yo mu mujyi wa baraka kuri fm mirongo urunani n'umunani n'ibice umunani radiyo baraka fm nayo yo mu mujyi wa baraka ku murongo wa fm mirongo cyenda na kane n'ibice bine radiyo kominoteri la verite ikorera mu mujyi wa kiwanja kuri fm mu mirongo ugwenda n'ugwenda n'ibice zeru naho ku badukurikira muri mu majyepfo ya uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radiyo ijwi riyobora voice of muhabura ku murongo wa fm mirongo inani n'umunani n'ibice icyenda ni radiyo ijwi rya amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru
ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda nari nabice ku masonga nkitangura amashyirahamwe agwanya urudandazwa rw'abantu asaba leta y'u burundi gufata ingingo ruhasha zituza ico caha no gushiraho itegeko rigenga uguhanahana abakozi n'ibihugu vy'abarabu abarundi n'abarundikazi bakunze gushorwamwo ni nyuma yaho ku munsi wa mbere w'ino ndwi polisi y'u burundi ifashe abakenyezi ijana n'umwe bagira bajanwe kugurishwa mu bihugu vy'abarabu ibindi tubibaze mugenzi wacu eroje wirikaneza abo bigeme n'abakenyezi uko ari ijana n'umwe bari bugaraniwe mu rupangu rumwe ruri mu buraruko bw'umugwa mukuru w'ubutunzi bujumbura muri zone ya buterere iri muri komine ya ntahangwa aho igipolisi cyabasanze handitse ko hakora ishyirahamwe rigizwe n'amategeko icegera c'umuvugizi w'igipolisi moyize nkunziza yabwiye abamenyeshamakuru bari baroye kwerekwa abarundikazi ko iri shyirahamwe risanzwe rifise aho bikorana mu karere ubu rero aho bigeze ni uko igipolisi kimaze kumenya yuko iyo nzu iri shyirahamwe hariho abantu barigize bakaba bari bapanze iyo nzu ku mahera ashika imiliyoni zibiri y'amarundi abarundi baramaze kumenyekana ko bafise aho bakorana bari cane cane mu bihugu vya tanzania uganda na kenya aba rero akaba ari rwa rudandazwa rw'abantu hariho abari bamazeyo indwi zibiri hari abamazeyo indwi aba bantu heza kuganirwa ngaho gushikaho rero batora bamwe bamwe bacaho bashora murumva rero ko ari rwa rudandazwa rw'abantu rubujijwe rwirirwa ruriyamirizwa ku isi yose urwo rucuruzwa rw'abantu rukomeza kwiyongera mu burundi nk'uko vyemezwa na prime mbarabukeye umukuru w'ishirahamwe onst we ton frere rigwanya urudandazwa rw'abantu yabwijwe ijwi amerika ko abarenga amajana indwi na mirongo ine batwawe nk'inyagano kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani twisunze nk'ibaro dufise byo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani abarundi n'abarundikazi bashika amajana abiri na mirongo itanu n'umwe baratwawe nk'inyagano n'ivyo bihugu vy'abarabu hanyuma rero mu mwaka nawo ibihumbi bibiri na cumi n'icenda twarashoboye gutohoza dusanga abashika amajana ane na mirongo icenda n'indwi nabo barashoboye kujanwa nk'inyagano umwaka uheze w'ibihumbi bibiri na cumi n'icenda n'ivyo bihugu nyene twavuze vy'abarabu hakaba harimwo abakenyezi amajana atatu na cumi n'umunani abagabo mirongo umunani na babiri n'abana mirongo icyenda n'indwi ibyo biharuro byariyongereye ku bice bishika mirongo itatu na bibiri ku ijana canke birenga gato ugereranije n'umwaka wo hirya w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani florence bove umukuru w'ishyirahamwe justice ekite rigwanya urudandazwa rw'abantu mu biyaga binini amenyesha ko urwaruka muri kino gihe arirwo rubangamiwe kurusha yongera ko baja kugurishwa mu bihugu vy'abarabu cane cane baturutse muri ako karere ka afurika bakorerwa amabi menshi arimwo no gukurwamwo ibihimba vy'umubiri La jeunesse est elle qui est visée en premier. Donc euh, il faut vraiment Atugwaruka nibwo rubangamiwe hanini. Amareta abwirizwa kugira uruhara rukomeye mu kugwanya ubwo rudandazwa rw'abantu. Mu Rwanda baragerageje ariko mu Burundi no muri Kongo hoho n'akamaramaza. Mu matoza yacu twasanze hari n'abakora mu mareta babigiramo uruhara mu gutanga impapuro z'inzira zabo baja kudandazwa. Hari abajanwa mu busambanyi, hari abaja gukoreshwa ibikorwa biruhisha, bagakora amasaha menshi badahembwa hari n'abajanwa mu nyuma bagakugwamo ibihimba bikomeye by'umubiri nk'amafyigo n'umutima birakomeye kuko hari n'abantu ku isi b'ibihangange bahamagara abantu ngo babaronkeye amashuri yo kwiga ariko bashitse muri ibyo bihugu bagaca bajanwa muri ubwo bubisha Et dès qu'ils ont passé la frontière, ils sont vendus.
mbaruke atwara wene tewe ton frere afise ibintu bine nyamukuru asaba leta y'u burundi kugira ngo ituze urucuruzwa rw'abantu muri ivyo harimo gushyiraho itegeko ryo guhanahana abakozi n'ibihugu abarundi n'abarundikazi bashorwamwo nk'uko n'ibindi bihugu vyo mu karere no kw'isi bikora gushyiraho ya politike y'igihugu izo bijejwe guhanahana abakozi hagati y'u Burundi n'ibyo bihugu bajanwamwo kugira ngo vy'ukuri abarundi n'abarundikazi bashaka kuja gusaba akazi muri ivyo bihugu baze bagende bakingiwe gutyo bashitse hariya mu biriya bihugu bashobore gukingirwa kuvuzwa no guhembwa bikwiye kandi agashahara kabo kakaronswa neza ubwa kabiri turasaba leta y'u Burundi ko yogerageza iki- ikagerageza iyi karangamuntu dufise iyiganwa vyoroshe ikayihindura iyikore ku buryo bwa none turabona neza yuko iyi karangamuntu y'iki gihe iriko iratuma urudandazwa rw'abantu rukomera cyane muri iki gihugu byofasha kugira urwo rudandazwa rw'abantu cyane cyane urw'abana n'urw'abakenyezi rugabanuke mu Burundi ubwa gatatu ni uko leta y'u Burundi yohimiriza igakurikiranira hafi ingene itangwa ry'impapuro z'inzira rigenda ubwa kane turasaba ko leta y'u Burundi yokora ibishoboka byose igatahukana mu Burundi bariya bose bariya Barundi- n'abarundikazi bagorewe mu biriya bihugu by'abarabu icegera c'umuvugizi w'igipolisi ahamagarira imiryango yatakaje abakenyezi n'abigeme muri iyi minsi ishize kwitura igipolisi kugira ngo kirabe ko batari muri aba bafatiwe mu buterere abatari bake bagiye badasezeye imiryango yabo bisibura yuko rero gushika ubu imiryango yabo itazi yambo ryabo ari naco gituma tubasaba yuko ah, bashoboye kuba barabuze abantu babo abigeme canke abadamu ko boshobora kwegera igipolisi kugira ngo oh, baze kuraba vy'ukuri yuko abo bantu babo tuba barimwo abarundi n'abarundikazi bagurishwa ahanini bajanwa mu bihugu vy'abarabu nka oman arabia saudite kuwait qatar n'ibindi nk'uko amatohoza yakozwe n'ibisata vy'igihugu hamwe n'amashirahamwe yigenga vyerekana ibi bihugu ni navyo kandi bijanwamwo abaturuka mu bihugu vy'ibiyaga binini vya afurika hamwe n'iy'ubuseruko mbere igihugu nka kenya kiramaze imyaka ibiri gitanguje amasezerano n'ivyo bihugu kugira ngo abanyagihugu baco bareke gutwarwa nk'inyagano ahubwo bagende hisunzwe amategeko abakora urucuruzwa rw'abantu mu biyaga binini na afurika y'ubuseruko barafatirwa ibihano n'ibihugu vya rutura mu minsi ishize amerika yahanishije ukwima viza no gufatira imitungo abaganda bane bagiriye icaha co kudandaza abana bo mu miryango ikenye cane eroje urikaneza ijwi rya amerika
turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'ijwi rya amerika mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugendera mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibaraje ishinga mukoresheje urubuga rwa facebook voa radiyo yacu canke inomero yacu ya whatsapp ikurikira agasaraba rimwe kabiri zero kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
ubu naho tubandanirize ku kiganiro amerikana na mugenzi wacu thomas kamirindi
mwaramutse neza joe biden w'umudemokrate yatorewe kuba perezida mushya wa leta zunze ubumwe za amerika ariko donald trump w'umurepublikani bapiganwaga ntaremera ko yatsinzwe si ubwa mbere mu mateka ya leta zunze ubumwe za amerika amatora abayemo amakimbirane ariko noneho abanyamerika benshi kubera imyitwarire idasanzwe ya trump baribaza cyane inkurikizi n'ingaruka zabyo kuri demokarasi yabo muri aka kanya mureke turebere hamwe muri make cyane ibyo amakimbirane mu matora y'umukuru w'igihugu cya leta zunze ubumwe za amerika yahinduye mu mateka twihuta cyane turafata ingero eshatu amatora yo mu gihumbi magana umunani na mirongo irindwi na gatandatu ayo mu gihumbi magana umunani na mirongo inani n'umunani n'ayo mu bihumbi bibiri ikaze mu kiganiro amerikana abahanga mu by'amateka ya politiki benshi bemeza ko amatora ya perezida wa leta zunze ubumwe za amerika yo mu gihumbi magana umunani na mirongo irindwi na gatandatu ariyo yagize ingaruka mbi cyane kugeza ubu mu mateka y'igihugu kandida w'ishyaka ry'abarepublikani yari rutherford hayes wari guverineri wa leta ya ohio iri mu burasirazuba bwo hagati mu majyaruguru y'igihugu naho kandida w'abademokarate yari samuel tilden guverineri wa leta ya new york iri mu burasirazuba bw'igihugu imyaka cumi n'umwe nyuma y'intambara y'isubiranamo ry'abenegihugu yabaye kuva mu gihumbi magana umunani na mirongo itandatu na rimwe kugera mu gihumbi magana umunani na mirongo itandatu na gatanu leta zo mu majyepfo zari zikiri mu butegetsi bwa gisirikari bigatuma zitikorera ibyo zishakiye by'umwihariko ingabo z'igihugu zari zishinzwe kurengera abirabura n'uburenganzira bwabo bari bamaze imyaka icumi gusa bavuye mu bucakara abademokarate bemeye ko hayes atorwa ari uko abarepublikani babanje kubasezeranya ko perezida hayes nyine akimara kwimikwa azahita atangira gukura ingabo z'igihugu muri izo leta zo mu majyepfo bityo zabonye uburyo bwo gushyiraho amategeko ashoboka yose yo gukumira abirabura no kubima uburenganzira bwabo bwa buri muturage wese w'igihugu burimo n'ubwo gutora nyamara rero mu myaka ijana yakurikiyeho byagize impinduramatwara zikomeye muri demokarasi ya amerika mu myaka y'igihumbi magana cyenda na za mirongo itanu mirongo itandatu imyigaragambyo y'akataraboneka yahungabanyije igihugu cyose ibyara amategeko akuraho inzitizi zose zabuzaga abirabura gutora amatora yo mu gihumbi magana umunani na mirongo inani n'umunani yo yabaye intandaro yo gutora mu ibanga perezida wari ku butegetsi icyo gihe grover cleveland w'umudemokrate yiyamamarizaga manda ya kabiri yapiganwaga na senateri benjamin harrison w'umurepublikani icyo gihe amashyaka yaguraga amajwi uko yishakiye amatora yarangiye perezida cleveland atsinzwe bitewe n'ukuntu harrison yaguze cyane amajwi uku kugura amajwi byatumye igihugu cyose gishyiraho amategeko yo gutora mu ibanga n'ubu ngubu agikurikizwa mu matora yo mu bihumbi bibiri visi perezida wa repubulika w'icyo gihe al gore w'umudemokrate yapiganwaga na guverineri wa leta ya texas george w bush w'umurepublikani amakimbirane yabaye kuri leta ya florida iri mu majyepfo y'igihugu yonyine george bush yayitsinze aharusha al gore amajwi magana atanu na mirongo itatu n'arindwi yonyine gusa al gore yarabyanze bijya mu nkiko baza gukiranurwa n'urukiko rw'ikirenga rw'igihugu al gore yaratsinzwe arabyemera ikibazo cyaturutse ku mamashini y'itora yari amwe no mu zindi leta nyinshi zigize igihugu abaturage benshi ntibari bazi kuzikoresha neza bituma amajwi yabo atabarurwa byatumye leta zunze ubumwe za amerika zose uko ari mirongo itanu nyuma yaho zihindura uburyo bwo gutora ayo mamashini ntiyongeye gukoreshwa ukundi ubu leta zikoresha imashini zigezweho za elegitoronike n'impapuro z'itora zisanzwe ijwi ry'amerika umwanzuro rero ni uwuhe umwanzuro ni uko abahanga bose mu by'amateka ya politiki ya leta zunze ubumwe za amerika bemeza ko uko byagenda kose nubwo Trump atakwemera burundu ibyavuye mu matora amategeko yonyine gusa niyo akemura impaka bityo demokarasi ikaguma ku ntebe nshuti zacu iki kiganiro americana nahagihumurije mbashimiye ko mwagiteze amatwi aderese yacu ni radiyo yacu arobaz gmail akadomo com maze rero mugire umunsi mwiza mwari kumwe na tomasi kamirindi murakarama
radiyo ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda akaba ari nongaha duce tuba turabangiriye ibiganiro n'amakuru twari tubafitiye muri kano gatondo dushimire abagize uruhara bose ngo bitegurwe vyongere bibashikire kuri mikro mwari kumwe na Joe Diane nini nahazwe ibiganiro n'amakuru vyari bihagarikiwe na Frederic Nkundikije vyegeranijwe na Fatuma Limasi Kalala twemi ku izina rya bagenzi bacu tubikibanuye tubifuriza kugira umunsi mwiza mu banyu no mu vyanyu mubandanye kuryoherwa n'ijwi rya Amerika mu ndimi zitandukanye
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.